Visi Perezida watowe Kamala Harris yagiye azamuka mu ntera mu mwuga we kuva ku kuba umushinjacyaha muri leta ya California aba umushinjacyaha mukuru nyuma aza kuba senateri uhagarariye leta ya California kugeza ubwo bari ku mwanya wa kabiri mu ikomeye muri leta zunze ubumwe za Amerika ubwo we na perezida watowe Joe Biden bazaba barahirira gutangira inshingano mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha Madame Harris azaba abaye umunyamerika w'umwiraburakazi wa mbere ndetse unafite inkomoko mu Buhinde ubaye visi perezida wa Amerika mu nama nkuru y'ishyaka ry'abademokarate yigaragaje nk'umukobwa ukomoka ku mwimukira w'umuhinde n'umunyajamayika ndetse yiyemeza kuzaharanira ko amerika irushaho kuba igihugu cya bose nyuma y'imyaka y'ubutegetsi bwa donald trump we yavugaga ko bwarushijeho gucamo ibice abatuye igihugu madame harris yavuze ko we na biden basangiye intumbero y'igihugu yo kugira umuryango ukundwa aho abantu bose bisanga hatitawe kuko basa aho bakomoka cyangwa se abo bakunda kandidatire ya Biden na Harris yaje kwemezwa nk'abagomba guhagararira ishyaka mu matora nubwo bagaragazaga kunyuranya ku ngingo zimwe mu matora y'ibanze y'ugomba guhagararira ishyaka ry'abademokarate mu biganiro mpaka byabo ku rwego rw'ibanze bagaragazaga kunyuranya ku ngingo zirebana n'imibanire y'amoko uburyo bwo gushyira abanyeshuri mu bigo by'amashuri harwanwa irondaruhu ndetse n'uruhare rwa Biden mu guharanira uburenganzira bwa muntu ubwo yari senateri uhagarariye leta ya Delaware ubwo yemeraga guhagararira ishyaka rye mu matora nka kandida visi perezida nyuma y'aho ahagarikiye kwiyamamaza ubwe nka kandida perezida madame harris yasabye abanyamerika gufatanya nawe mu rugamba rwo kurwanya ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu n'irikorerwa abanyamahanga yagize ati nta rukingo ivangura ruhu rigira tugomba gukora akazi nyamara ku rundi ruhande kwiyamamaza kwe rimwe na rimwe kwagiye kugaragaramo ibikorwa bikomeretsa ku mugore utari umuzungukazi washakaga gukora amateka muri politiki ya amerika perezida donald trump yagereranyije madame harris n'igikoko mu kiganiro n'itangazamakuru mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi igitondo gikurikira ikiganiro mpaka cyari cyahuje madame harris na visi perezida w'umurepubulikani mike pence cyanatambutswaga kuri televiziyo ubwo cyabaga gusa madame harris yirinze kumusubiza nubwo yamaganye ayo magambo ya perezida yisaya cyana ariko abamushyigikiye ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa banyamuke bo bavuga ko ibyo bigaragaza ingorane zishingiye ku ibara ry'uruhu n'izishingiye ku gitsina yagiye asabwa kwihanganira mu rugendo rwe rwa politiki kuri ayo magambo ya Trump Biden yasubije avuga ko ayateye isoni kandi atesha agaciro ibiro bya perezida kuva mu mpera z'impeshyi madame harris yakoresheje igihe cye mu kuzenguruka leta zunze ubumwe za amerika yamamaza biden madame harris ntabwo yahoze yumva ibintu kimwe na biden mbere y'uko yiyamamazanya nawe madame harris ubwe yahataniraga kwemezwa nk'umukandida uzahagararira ishyaka ry'abademokarate bimwe mu bihe byaranze uguhangana gukomeye hagati y'aba bombi ubwo buri umwe yahataniraga guhagararira ishyaka mu matora ni nk'aho mu kiganiro mpaka cyo mu kwezi kwa gatandatu kwa bibiri na cumi n'icyenda madame harris yahangaye biden umwe mu bayobozi bamaze igihe kinini mu ishyaka ku ngingo irebana n'uko abona imibanire kenshi yuje ibibazo hagati y'amoko muri amerika ndetse n'ibyaranze inshingano ze muri sena ya amerika aho yakoranaga n'abadepite bahoze barangwa n'ivangura atomora neza madame harris yabwiye biden umurusha imyaka igera kuri makumyabiri ko byaba bibabaje kumwumva aratibirwa abasenateri babiri bubatse izina mu kurangwa n'ivangura rishingiye ku moko muri leta zunze ubumwe za amerika kandi ko atari ukubashyigikira gusa ahubwo biden ubwe yakoranye nabo mu kurwanya gahunda igamije gukumira irondaruhu mu mashuri madame harris yagize ati urabizi muri california hari umwana muto w'umukobwa wari mu bageze mu mwaka wa kabiri wagombaga kujyanwa mu mashuri ya leta uwo yagombaga gutwarwa muri bisi ajyanwa ku ishuri buri munsi uwo mukobwa muto yari nge Biden yatunguwe cyane n'ayo magambo ariko ahakana avuga ko icyo yarwanyije ari ishyirwa mu ngiro ku gahato rya gahunda yo kohereza abanyeshuri mu bigo harwanwa irondaruhu yari yashyizweho na guverinoma nubwo rimwe na rimwe nka senateri ubwe mu myaka ya za mirongo irindwi na za mirongo inani yarwanyije ukujyana abana mu mashuri ahuriweho n'amoko yose nyuma ariko yaje gusaba imbabazi ku magambo ye no ku birebana n'imikoranire n'abadepite bo mu gice cy'amajyepfo bubatse amateka mu ivanguramoko ubu urwango urwo ari rwo rwose rwaba rwaragaragajwe mu gihe kirenga umwaka gishize bari ku rwego rw'ibiganiro mpaka rwararangiye nyuma y'igihe kinini ashakisha kandida visi perezida bagomba kwiyamamazanya Biden yaje gutoranya Harris w'imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko habura amezi atageze kuri atatu ngo amatora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa cumi na kumwe abe ugutoranya Harris kwa Biden ubwako kwandikishije amateka Madame Harris yari umugore wa kane wemerewe guhagararira ishyaka rikomeye mu matora yo ku rwego rw'igihugu ariko kandi akanaba umwiraburakazi wa mbere unafite inkomoko muri Aziya ugeze kuri urwo rwego abandi bagore batatu baherukaga kugera kuri urwo rwego rwo guhagararira ishyaka rikomeye mu matora ku rwego rw'igihugu muri Amerika babiri babiri nk'abakandida visi perezida ndetse na madame Hillary Clinton nk'umukandida perezida w'ishyaka ry'abademokarate mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bose baratsinzwe madame Harris rero ubarerekeza ku kuba umutegetsi wa mbere wo mu rwego rwo hejuru w'umugore mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika mu myaka igera kuri magana abiri na mirongo ine n'ine madame Harris ashyigikiye cyane ibitekerezo bijyanye no kugeza serivisi z'ubuvuzi kuri bose muri Amerika, kurandura imikoreshereze y'imbunda mu bikorwa by'urugomo, korohereza abimukira batanditse mu nzira yo kugera ku bwenegihugu, ndetse no guharanira uburinganire mu kazi ku bagore ndetse n'ababana bahuje igitsina. Icyakora igice cy'abaharanira iterambere mu ishyaka ry'abademokarate bashidikanya ku hahise nk'umushinjacyaha utavugirwamo mu mujyi wa San Francisco nyuma akaza kuba umushinjacyaha mukuru wa leta ya California mbere y'uko atsindira umwanya muri sena ya Amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igihe kimwe mu kazi yigeze kuvuga ati niba utunze imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu mujyi wa San Francisco ikirego cyawe kikazanwa mu biro byanjye uzamara igihe mu buroko nta kindi ikindi gihe arongera ati ntabwo ari ukujya mbere kujenjekera icyaha kuri bamwe Harris asa n'uwivuguruza muri politiki aho avuga ko adashyigikiye ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'urupfu ku byaha bikomeye muri California ariko akaba yaragaragaje gushyigikira iyo leta ku itegeko rishyiraho igihano cy'urupfu igihe hari abarirwanyaga nubwo biri uko yongerereye ingufu za politiki Biden mu kwiyamamariza ubuperezida kwe inshuro ye ya gatatu yarahataniye guhagararira ishyaka mu myaka mirongo itatu ariko akaba aribwo bwa mbere abitsindira nk'umwe mu bagize akanama k'ubutabera ka sena harris yahanganye cyane n'abayobozi bo ku butegetsi bwa donald trump ndetse yagarutse cyane mu itangazamakuru ubwo yashidikanyaga ku bacamanza babiri neil gorsuch na brett kavanaugh batsimbaraye ku kuba ibintu bitahinduka perezida trump yari amaze gutoranya ku myanya yo mu rukiko rw'ikirenga mu biganiro byo mu kwezi kwa cumi ku birebana n'igenwa rya Coney Barrett ku mwanya wo mu rukiko rw'ikirenga umucamanza wa gatatu uri mu bashyigikiye ko ibintu bitahinduka madame Harris yagaragaje kwifata cyane mu bibazo yabazaga ubwo yari icyarimwe umusenateri na kandida visi perezida Harris yatoye yanga kwemeza abo bacamanza bose uko ari batatu nk'uko benshi mu bademokarate babigenje nubwo bose baje kwemezwa na sena muri izo nshingano zikorwa mu gihe cy'ubuzima bwe bwose kuzishyizwemo mu rukiko rusumba izindi mu gihugu uyu senateri wa California kandi azibukirwa ku bibazo bityaye yabajije umushinjacyaha mukuru William Barr mu kwezi kwa gatanu kwa bibiri na cumi n'icyenda agira ati yaba perezida cyangwa se undi muri perezidansi ya Amerika White House haba hari uwagutegetse cyangwa se akagusaba ko utangiza iperereza ku muntu uwo ari we wese nyakubahwa subiza yego cyangwa oya Barr ntiyahise abona igisubizo atanga hanyuma Harris amusaba ko yakwegura ibibazo madame Harris yabajije Barr perezida Trump yabyise iby'ubugome imvugo yongeye gukoresha kandi nyuma aho Biden atangaje icyemezo cye cyo guhitamo Harris nk'uwo bagomba kwiyamamazanya Bwana Trump watanze umusanzu ku bikorwa byo kwiyamamaza kwa madame Harris ubwo yahataniraga umwanya w'umushinjacyaha mukuru wa leta ya California mu myaka myinshi ishize yanamwise umugome cyane ndetse uteye isoni cyane anavuga ko yagaragarije Biden kumwubahuka cyane mu kiganiro mpaka cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda madame harris yakoze ku mishinga y'amategeko ihuriweho n'abarepubulikani senateri Lindsey Graham uhagarariye leta ya carolina y'epfo umwe mu bashyigikiye trump avuga kuri harris yagize ati ni umuntu ukurikirana intego ze ni umuhanga arakomeye madame harris avuga ko agira imipaka iyo akurikiza amategeko ashingiye ku ngengabitekerezo aho mu mwaka ushize yabwiye ikinyamakuru the new york times ati politiki igomba kuba ingirakamaro iri ni ryo hame ryanjye ngenderwaho ni ingirakamaro oya ese bifite injyana harris na biden bamenyanye mu myaka myinshi ishize harris yakoranye bya hafi n'umuhungu wa biden bo biden ku ngingo zimwe ubwo uyu muhungu wa biden yari umushinjacyaha mukuru wa leta ya delaware harris ari umushinjacyaha mukuru wa leta ya california bo biden yaje kwicwa na kanseri mu kwezi kwa gatanu kwa bibiri na cumi na gatanu afite imyaka mirongo ine n'itandatu